wibaza iki ni ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaza iki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
wibaza iki twaba kuwa mbere kwa kane no kwa gatatu bariyongereye wibaza iki kuko eh, gutegura amatora wibaza iki komera iyo ngingo ryo ntabwo nayakiriye neza
bakunzi ba radiyo inzamba agatega kawe namwe bakunzi ba kino kiganiro wibaza iki turabaha ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi porosiperi nzisabira nije ndakibashikiriza kuri radiyo inzamba agatega kawe muhinga bw'ibyuma tukaba dufatikanije na inosa akubw'imana uno munsi mu kiganiro wibaza iki turaza kubabwira ingingo ubushiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu buherutse gufata hari ku igerekezo rya munani uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene ahubwo bushiranganji muri iyo ngingo bwabujije yuko ata bigori canke ifu y'ibigori izosubira kwinjira mu Burundi biva mu bindi bihugu ari ibihugu bibanyi canke mu bindi bihugu vyo hanze abantu rero baragize icyo bavuga ko bagakenera benshi baratwandikira bavuga yuko bagira bashikirize bafite icyo boshikiriza kuri iyo ngingo ni muri kino kiganiro bibaza iki cy'uno munsi tuza guha akaryo abo bantu babidusabye yuko bogira icyo bashikiriza kuri iyo ngingo y'ubushiranganji bw'ubudandaji amahinguriro no gutwara abantu n'ibintu dusubire tubahe ikaze muri kino kiganiro ikiganiro niwibaza iki kuri radiyo y'inzamba agateka kawe tuvuga ku ku ngingo yafashwe ku igenekezo y'umunani uku kwezi kwa gatatu n'umwaka n'ubushiranganji bw'amahinguriro ubushiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu ingingo yo kubuza yuko ibigori n'ifu y'ibigori byahora biva hanze ko bito- bitas- bitosubira kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mbere bakavuga yuko mu bushakashatsi bagize babona ko iyo ivyo bigori n'iyo fu bishobora gutuma ababikoresha ababifungura barwara ingwara ya kanseri wibaza iki kuri iyo ngingo yafashwe n'ubushiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu rugamba joel ari muri komine ari muri komine kabarore mu ntara ya kayanza niwe agira atangure kugira icyo ashikiriza kuri iyo ngingo Eh, amahoro neza hano mu kiganiro baziki eh, kuri iyi ngingo eh, y'umushikiranganji w'ubudandaji yafashe eh, bwo guhagarika imvura y'ibigori n'ifu eh, y'ibigori iva hanze Eh, iyi ngingo yafashwe ku isanzwe Eh, aba aba bantu abantu b'abategetsi bacu hari igihe bibaza ko turi ibijuju turi abantu batabwenge dufise mbega yemeye mbega ibitwica yoba ari byo iva hanze eh, gusa twebwe ngaha mu burundi ntabyo dufise byotwica vyotwononera ubuzima niba bareka kuduhenda ya- ivyabo turabizi Ah, ah, ah, bibaza ko eh, hari igihe baba bibaza nyene yuko turi ibijuju aha usanga ari nuzeya ari umuntu arimo arashaka kugira ihinguriro ryavyo hano mu gihugu ba- bagize bacuditse hamwe bafunditse hamwe eh, babimusavye babimusavye kugira nawe adandaze ivyi wiwe Eh, nengo ntihembe hariho umuntu nyimba ari mu ntara ya gitega nyimba ari intara iyihe nenga arimo arugurura ihinguriro ryabyo rero ni ugushaka uwo muntu agire ni ugushaka uwo muntu nawe asohore adandaze akore Eh, nicyo nicyo bivako nicyo je nibaza Eh, sikumva yo gukunda umunyagihugu ntibibaho ntibibaho ntibibaho aya umunyagihugu nta mu- nta mutegetsi akunda umunyagihugu umunyagihugu abayeho ku bw'imana gusa abayeho ubw'ubuntu bw'imana ntabayeho bw'umutegetsi kanaka ikiganiro nibibaza iki kuri kadoyi nzamba agateka kawe nanizigamye petero ari itaba mu ntara ya gitega nawe arafise icyo avuga kuri iyo ngingo y'ubushiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu yo kubuza yuko ifu canke ibigori vyokwinjira biva mu bindi bihugu vyokwinjira mu gihugu c'uburundi Eh, mwaramutse neza icyo nibaza kuri iyo ngingo y'ubushiranganji ibyo nibaza ko ari ya manyanga yabo nyine baba bategura ibintu kuko ntibyumvikanaho bavuga ngo ngo ifu ngo ngo itera ngo kansera imyaka bamaze bayijya ni myinshi cyane ubu si baba babona yuko yoba itera kanseri gusa turamenyereye amanyanga bakora ari ibintu by'amanyanga baba bashaka baba bagamije ikintu aho usanga ari kumwe eh, bama bagira hari igihangange kiri mu mugambwe nyine kigomba kuzana ku- gushiraho isoko yayo yayo yiwe kugira bamuhe isoko yiwe bari wa- abi- abirangura abizane mu Burundi bakaca bitwaza ibintu bikaja ntibize abarundi bo bagiye gupfa n'inzara ndabizi bagiye gupfa n'inzara ko eh, abantu benshi bari batuzwe n'ibigori bivuye hanze kuko aha mu Burundi uko tuhazi umenga nta mwimbo hari wotunga abantu abarundi nta mwimbo w'ibigori hari wotunga abarundi kuko abarundi benshi ngaha ngaha mu gisagara ca Bujumbura benshi babayeho eh, biri bifungurira ubugari bw'ibigori eh, nibyo byari batunze batuzi Burundi ari Burundi bukenye cyane ibintu byo by'uburimyi buri nyuma cyane nta eh, nta bigori rero bafise mu Burundi byotunga abantu bose ata bigori bivuye hanze mugahe icyo bagamije si icyo bagamije bagamije guha isoko umuntu wabo ngaha mu Burundi w'umusenderevye kugira ngo eh, abari babidandaza kumwe bagira amase ya- bagaca babaho mu- mwe bitaziranutse eh, muri fomi akaba aribo badandaza amase mu gihugu cyose bagaca bazibira ntagire umuntu ashobora kuja kurangura amase hanze niyo ntumbero bafise no ku bigori aho nta kindi bagamije no ku bigori n'ibintu aho turamenyera ibintu by'amanyanga yabo nta gishasha kirimwo ibintu nka bene tuvyama vyabaye kandi si ivyo gusa n'ibindi biri inyuma bizoza n'ibindi muzobona n'ibindi atari ivyo kuko ivyo bagira ni ibintu bi- ari sinzi iyo babikura ko buca ni kubahindura ibintu vy'akajagari gusa n'ibintu vyo guteza umutekano muke none ico murindiye ni ukurindira akarabi iyo bitera bija n'iyo ahandi ho eh, bigamije gutanga isoko kuko isoko ubu w'umuzende wabo abari babirangura nta kindi bigamije ivyo
ikiganiro nibibazike kuri kadoyi nzamba agateka kawe tukavuga ku ngingo y'ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu yo kubuza ibigori n'ifu y'ibigori ko vyosubira kwinjira mu gihugu c'u Burundi ku bishakashatsi bakavuga yuko bakoze bishobora no gutera ingwara ya kanseri wibaza iki kuri izo zashikirijwe kuri iyo ngingo y'ubushiranganji bw'amahinguriro bw'ubudandaji n'amahinguriro yamuremye renova ari muri sosumo aho ni mu ntara ya rutana atubwire icyo nawe abivugako Eh, ndabaramukije ni ukuri ibyo bintu byo kutinjiza intete z'ibigori canke ifu ry'ibigori bivuye hanze ni ukuri je sinavyakiriye neza igituma navyakiriye neza ni uko mbona imyaka vyari bimaze vyinjira sinari bwabona umuntu bigwaje sinari bwabona umuntu bigwaje nico gituma leta yari kuduha umuco ikazana abahinga b'abaganga bakadusigurira neza ukuntu iyo fu canke izo ntete z'ibigori zitera ingwara kuko twebwe abanyagihugu ntabyo twari bwabone nico gituma bikwiye abahinga babidusigurira neza tukumva ukuntu bite- bitera ingwara kuko ibintu biriko birahinduka mu burundi biriko bihinduka ki- kihutihuti ibintu bihinduka mu burundi biriko bihinduka bihutihuti umuntu ntamenye iyo biriko birazanana aba ibintu batanguye byo kugara amazu yegereye amasoko amazu yegereye amasoko bahora badandarizamo aho usanga bose bagiye mu isoko ntibakwiwe raba ibintu byo gutangura kubomagura amazu ngo yegereye amabarabara ugasanga batanguye kuyabomagura batateguye abanyagihugu hari ibintu bahagarika abantu mu maparikingi y'amabisi bagahagarika mu matukutuku bagahagarika mu batwara amakinga amamoto batabanje nyene kuganira na banya bene byo baraba ingorane umwe wese afite mu mu rwego rwiwe rumwe rumwe ikiganiro nibibazike kuri radiyo y'inzamba agateka kawe nasinzi nkayo karaveri ari mu sigati mu ntara ya bubanza nawe arafite icyo ashikiriza kuri iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu yo kubuza ibigori canke ifu y'ibigori ko vyinjira bi- mu mu gihugu c'u Burundi biva hanze barahombye cyane Eh, ni ukuri iyo ngingo yafashwe na leta twebwe dukurikije mbona umenga ni ingingo ice idahumuriza abarundi kubera mu bisanzwe ivyimburwa bisanzwe biri mu burundi mu bisanzwe ni bike cyane ni bike gose kandi ivyo ni ukugira ngo bakandamiza kugira ngo bavuze ko ibigori bisanzwe mu burundi bakagenda bakazobishora ariko rero igihe cyabimera ngaho kuvuga yuko ibyo bahita bikurikiranya hafi ntiba hari iki- ikiba kinyegeje inyuma kuko kuvuga ko biteye amakanseri bavuga ko tudatwarahonye kuko n'ubundi byinjiye kuva kera cyane byinjiye kuva kera gusa ni cya bya bindi bavuga ko u- bavuga ngo ugomba kurya hamwe n'imboga bukoze kibaza yuko ibyo byo kuvuga ko n'amakanseri ahubwo twahava tuba tuvuga ko twese twamaze kurwara twamaze kurwara kuko twabiyumva kera twabiyumva kera ariko rero nk'umuntu w'umunyagihugu ibyo n'ubundi ibiciro biguma biduga kuko biriya nabyo byasahirwa kandi byo byari byinshi byinjira kuko bitagira neza rero rero leta yafata ingingo mugabo nahise ifata nyinshi zigaruka ku munyagihugu nyene mutoya duma dushobora kwabizindukira ingorane nyene rero murakoze
ikiganiro nibibazike kuri radiyo y'inzamba agateka kawe mani ratunga siliveri ari igihogazi mu ntara ya karusi nawe arafise ico avuga abategetsi bobo bobo ni kunye bo- bo batwara ku nyungu zabo ntibatwara ku nyungu zi- z'umunyagihugu reka ni ukuri twari turamaze kwibona ko ari ku nyungu zabo ibyo bakora byose biba ari ku nyungu zabo nta nyungu z'umunyagihugu baba bariko bararondera ikibaho twebwe tumaze kubamenya tumaze kubahinyura situ nk'aba bantu nk'iyo ntwaro yo y'abasendede fdede Eh, nivyo nivyo twe tuyizi ko tuzi uko kiza ibiri kirarondera umunyagihugu ibirimo irashaka kugirira neza umunyagihugu Eko rero niyo mvo jewe nibaza niyo mvo yo gushaka kugira u- uyu muntu ariko arashaka gukora ivyiwe ariko aruguru ihinguriro ryo ku- kugira bi- nawe adandaze nicyo bivako nicyo bivako nta kindi nta kindi vyama twe rero turabizi na- ntibare- nibareke kutubesha si ku nyungu eh, si- si ubwiyomvo si ubwiyomvo yo kugira ngo ntihagire umuntu agira eh, arwara kanseri ngo birimo kanseri ngo birimo indwara nta ndwara irimwo ni ni sisiteme y'abadede ni sisiteme yabo abo ntibagira ikintu ku kugira ntibagira ikintu gutyo gusa Aba- abo baba baf- babifisemo inyungu ba- bagira ibintu bafisemo inyungu hariya barafise ibi- ibindi byabo bagira bakore bagira bagire bivana n'inyungu zabo rero zabo bwite apana z'umunyagihugu yego twe niko tubi- tubi- tubyibaza niko tubyumva niko tubibona yego saba murakoze rero mugire umugisha
rukateza hake ari muri komine giheta mu ntara ya gitega nawe arafise ico ashikiriza kuri iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu yo kubuza ibigori canke ifu y'ibigori ko vyinjira bi- mu mu gihugu c'u Burundi biva hanze ukuri leta irakwiye kuzirikirika abantu baraba baraba n'ibyo bintu baba bagomba gufata bakabanza bakabiganirako kubera barya ba nyenevyo nibo baba bazi ingorane barimwo canke ineza barimwo iyo rero mubiganire n'ababikoramo mutora umuturama mutora umuturama mugabo leta yonyene iciye ibitora itabanje kuganiriza barya ba nyenevyo babikoramo ni ukuri hari ivyo usanga bavyaniranijwe ugasanga baravyaniranijwe abafise amakosa n'abatayagira nico gituma leta ico nobisaba ni uko yoza aricarana nabo bajejwe ivyo bintu baba bagomba gufatira ingingo kuko nk'iryo fu ry'ibigori cyo ni ukuri mu myaka ndaribonye sinari bwabona umuntu rigwaje kanseri nico gituma nasaba abahinga b'abaganga babyize bakabinonosora kuno bodusigurira kuko nk'ubu hari abantu bahora binjiza iryo fu n'izo ntete z'ibigori bagiye kubihomberamo kandi bazobihomberamo bikomeye nicyo bituma rero leta yari kuraba ukuntu ibyiga neza ku bintu byiga neza nabo babikoramo ntihagire uhohotera uwundi kuko leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi tegerezwa gutunganiriza abana bayo saba murakoze umuntu wa nyuma afise icyo ashikiriza kuri iyo ngingo y'ubushiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu n'umuhinga mu by'ubutunzi nawe akaba ari faustin nduwimana akavuga yuko hari hakenewe ibiharuro hagakenerwa ivyigwa bikomeye kugira ngo iyo ngingo ifatwe
ku bisanzwe iyo ngingo bene iyo zifashwe zo guhagarika kwinjiza ikidandazwa kanaka ariko umujanye n'uburimyi n'ubworozi ubanza kuba kenshi baba baravye nk'amastatistike y'ibikenewe mu gihugu mbega nk'abarundi bakeneye ibigori amasera angana gute amatoni bikaba bizwi neza kuri ibicu bita statistike hanyuma bagaca baraba umwimbu n'abavuga bati twimbuye amatoni angana gutya ayo matoni yaramaze kuba menshi akavuga ati aya arashobora gukwiza umwimbu mu gihugu n'imbuto n'ibikenewe byose muri icyo gihe rero bashobora gushaka bati kugira kumbure ntihabandanye haba amafuite y'amafaranga aja kugura ibintu hanze reka amahera aja kugura ibigori hanze cyangwa agura ibindi mu gihe bavuga bati uwo mwimbu uzoshobora gukwira mu gihugu utiriwe uraduga cyane muri bimwe bya inflation ngo bace bavuga ati igiciro kinini birazimvye hanyuma rero barashobora kandi neza yuko uwo mwimbu uzoba wikora ku mikoro ukwiye ku buryo utazotinda igihe ngo ubure hamwe ushobora gusanga abantu bagiye kubinyereza ahantu hari ugaca usanga biriko birazimba cyane akandi ata ngingo zindi zikurikira zafashwe hanyuma ikindi nuko bashobora tuti kumbure nyimba ari amadovize cyangwa ikindi cyoriwa kigiye hanze kumbure bahita ko arico baba bakingiye mugabo bitegereza guhagara kuri uwo mwimbu no kureba yuko ata bintu by'ibiciro bishobora kuzanamo ingorane bikaduka cyane cyangwa bikaza kubura mu nyuma n'ahandi kuvuga tuti statisitike bazibonye ko zikwiye bakabona ibishobora kwinjira kuvuga bati abigize ibigori barabahagaritse ibyo bishobora kuba ingingo ifata kibanza ishobora kuba ari tampori icyo bita mu gihe gito cy'uwo mwimbu wabonetse mugabo kumbure bagenda baraba neza yuko uwo mwimbu uri kurakwiye n'ibiciro batari biraduga cyane kubera abantu bavuga bati reka duspekire kubera nta bindi bigo biko birava hanze ni ibinyene ni ibi reka tubigereze reka tugire uku n'uku n'uku hanyuma usange nk'ikigori mu nyuma kiba kiraba mwiza hawe nicyo gituma rero ingingo nk'izo ziba zisabwa yuko haba icyo bita demeziri dakompanyema ingingo mperekeza ziguma ziraba neza yuko atabikika mu kiza kandi barabye neza mu mastatistike neza azwi neza yuko uwo mwimbu ushobora kuba muri icyo gihe bafashe iyo ngingo ushobora kuba urasahiriza mu bihugu neza bitiriwe biraduza ibiciro ni kuri uyo mwihwezo w'umuhinga mu by'ubutunzi faustin ndubimana turangirije kino kiganiro bibaza iki cyo kuri uno munsi tukaba twavuze ku ngingo yo kubuza ibigori n'ifu biva hanze ko byinjira mu gihugu cy'u Burundi ingingo yafashwe n'ubushiranganji bw'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ibintu yafashwe ku igerekezo y'umunani ku kwezi kwa gatatu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe turabashimiye mwese mwariko murumviriza kino kiganiro prospere nzisabira ijana ariko nakibashikiriza mu buhinga bw'ivyuma tari kumwe na enosa kubw'imana nawe ubutaha
Wibaziki.
wibaziki ni ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
Wibaziki.
twa kure andika ubutumwa ariyo mesaje canke uturungikire amajwi ariyo audio
Wibaziki.
twaba twa mbere kwa kane no kwa gatatu bariyongereye Wibaziki.
kuko eh, gutegura amatora Wibaziki.
komera iyo ngingo byo ntabwo nayakiriye neza